Iyi mumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze n'iryanyu muri kino kiganiro iwanyu mu ntara cyo kuno wa kabiri genekerezo ry'indwi y'ukwezi kwa kabiri kwa bibiri na cumi n'indwi muri sitya cumi n'umunani muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya.
imana niyo yavuze iti ntihagire umuntu azotandukanye Nsha imana yifatanirije yezu niwe yabivuze si twebwe abantu uyu ni umwe mu ndongozi z'amadini avuga ko atangorane zo mu ngo zotuma abubakanye bavana amategeko y- ya egirize nawe muraraba neza ko atago zivugwa kuri ayo mategeko hariho n'abafise imitima ihuha baca bagira ati iryo shengero ryimba hajya ndahinduye ngiye murinda uyu nawe ni umwe mu bashingantahe bakomerewe mu rugo yamirira kure iby'amadini abwiriza ingo zubatse tubigaruka ko mu mwanya wahariwe amadini mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'icyo kiganiro n'ayandi makuru avugwa mu ntara mbanze ndababwire muri make ko abahagarariye amatora mu gihugu cya somaliya batangaza ko ibiturire biriko biratangwa ku rugero rurenze mu gihe kuri uno wa gatatu ariho hategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ategerezwa kuzotorwa n'abashinga amateka baheruka gutorwa mu mwaka uheze wa bibiri na cumi na gatandatu abakandida bahiganwa ikibanza c'umukuru w'igihugu muri somaliya baradomwa ko rero urutoki ko bahutuganuke canke bafumbatisha amafaranga atari make y'abashingamateka kugira ngo baze babatore abakandida mirongo ibiri na batatu nibo bariko barahiganirwa ikibanza ca perezida kugira ngo baze basubire perezida hassan sheikh mohamed arongoye somaliya ariko nawe nyene ararondera manda igira kane nk'umukuru w'igihugu abdi ismail samata arongoye umugwi wigenga ujeje kurwanya ibiture muri somaliya yatangaje kuri uno wa mbere ko ashobora gushira ahabona umwanya n'umwanya abariko baratanga ivyo biturire co kimwe n'abavyakira amakuru atangwa na bamwe mu mashingamateka akavuga ko umukandida umwe yatanze umuriyoni w'amadolari kugira ngo azotogwe abakandida kandi ngo baremerera abashingamateka ko bazobatora ko bubaha ibibanza muri leta somaliya twibutsa ko izwi nk'igihugu gifise leta yazingamitwe n'ibiturire kandi itagira ingufu muri make kandi bisa nk'uko amagara ya perezida y'igihugu ca nigeria muhammadu buhari atameze neza abanye nigeria bariko batera bakwirikiranira hagufi kurushiriza ivyerekeye amagara ya perezida wabo vyari bitegekanijwe ko perezida buhari muri iki gihe afise imyaka mirongo irindwi n'ine asubira ku kazi kiwe no musi ku wa mbere mu gi- ejo kwa mbere mu gitondo ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja inyuma y'akaruhuko ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubwongereza Londres yamara ku munsi w'Imana ku muhingamo ibiro vyiwe vyatangaje ko azokongereza ikiringo ciwe co kuruhukira mu Bwongereza kubera ko yanga yabitegetswe n'umuganga wiwe ivyo kubera yari arindiriye vyavuye mu vyo yipimishije mu gihe amaze mu Bwongereza ivyatangajwe n'ibiro vyiwe vyatumye hasubira kuba urukurukuru ku magara yiwe nta kintu kinini yakoze kugira ngo ahumurize abanyagihugu bafise amazinda ku bijanye n'ivyerekeye amagara yiwe Igipolisi ca Turukiya carahagaritse congera kirafunga abantu barenga amajana indwi bakekwa kuba abagwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Islam ni mwisekeza ryatanguye ku munsi w'Imana mu gihugu cose abarenga mirongo itatu bafungiwe Istanbul ku mugwa mukuru abandi bafatiwe ahabereye igitero c'iterabwoba ku nzu y'ubutambiro Istanbul nyene itariki imwe z'umwaka wa 2017 igitero cahitanye abantu mirongo itatu n'indwi umuhari wa leta ya Islam uvuga ko washinze washinze imizi mu gihugu cose ca Turukiya ukagirizwa kwica abanyamahanga abanyamahanga hamwe kandi n'abanyagihugu ba Turukiya bari mu bafashwe leta ya Turukiya ndetse n'amakungu bafashanya kugwanya ite bafashanya kugwanya iterabwoba kuba basamajwe no kugwanya no gusenyura leta ya Bashar al-Assad muri Syria aho gushira inguvu mu bikorwa vyo kugwanya iterabwoba ivyo ni bimwe bagirizwa radiyo ijwi amerika mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara ijwi amerika turacari mu kwezi duhimbaza imyaka mirongo irindwi n'itanu tumaze
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
dutangurire ikiganiro cacu iwanyu mwe mu ntara mu ikambi ya rusenda iri mu gihugu ca kongo aho abanyeshuri bagera kuri mirongo irindwi na babiri bo muri iyo kambi biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bahagaritse kuzokora ibibazo bitandukanye vya leta kubera batujuje ivyangombwa bwa birimwo karangamuntu basabwa na ministere iraba ivy'indero mu gihugu ca kongo abanyeshuri basabwa gukora ikibazo ca leta nk'abakandida bigenga vedaste niyongabo niwe atubwira ivyinshi vedasite ngabo murantunga niwe atubwira ibyinshi kuri ino nkuru muri aba banyeshuri mirongo irindwi na babiri bahagaritswe barimo abakobwa cumi n'icyenda n'abahungu mirongo itanu na batatu bakaba bahagaritswe mu gihe hasigaye amezi ane kugira ngo hakorwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo urutonde rw'abanyeshuri bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini ari abanyeshuri maze basabwa kuzabikora ari abakandida bigenga rukaba rwamenyekanye mu mpera za kino cyumweru dusoje aho byatunguye abanyeshuri b'abarundi gusabwa indangamanota z'imyaka ishize bari mu buhungiro ntakirutimana augustin yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye kuri nsiti lusenda ari mu bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini bya leta aragaruka ku mpamvu nyamukuru zatumye iwe na bagenzi biwe bahagarikwa twarahagaritswe bitewe n'uko habaye rusansuma y'abanyeshuri biga mu wa gatandatu uheza basanga twebwe nta dosiye dufise ko turi mpunzi hari n'ibyo bita amafishe twandika tukandikaho umwidondoro wacu mugabo ibyo byose uko tutabikoze abakuru b'amashuri batubwira ko ntacyo bitwaye mugabo ibyo byaciye bituma ko duhagarikwa ubu ntituzokora exame d'etat y'uno mwaka wa bibiri na cumi bo ibyo basaba icya mbere cyo barasaba dosiye zacu ariko natwe twarisiguye ko turi mpunzi nta dosiye dufise icya kabiri ni uko bazana izo fishe tukandikaho noneho bakazirungika kuko zigurwa amahera bakazirungika noneho tukaba twokora exame d'etat atakimwe twebwe abaduhagarika ni abayobozi bajejwe indero bino muri kongo nibo baduhagarika kuko nibo bajejwe ibyo nibo bagira controle bakabona uyu munyeshuri arakwije ibisabwa kugira azokore ikibazo cya leta mbese izo dosiye zikwiye ni birote yo kuva mu kangahe kugera mu kangahe ni birote yo kuva mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza kubandanya kugera mu mwaka wa gatanu mukuru kuko ubu turi mu wa gatandatu kuba aba banyeshuri basohotse kuri uru rutonde rw'abahagaritswe kuzakora ibi bizamini bya leta hari abatangiye gucika intege zo gukomeza gukurikirana amasomo mu ishuri abandi nabo ntibaramenya icyo bashobora gukora mu gihe iki kibazo cyaba kitaboneye umuti hakiri kare aba banyeshuri bakaba bahamya ko amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi nadahagurukira ikibazo cyabo bizatuma hari abana bashobora kuzaba inzererezi zo mu ibarabara bityo bagasaba abishoboye kubavuganira ikibazo twahuye nacyo ni uko batubwira ko turi abasandose nta madosi dufise icyo nicyo kibazo cyane uba twebwe dusabwa ko turondera amadosi ariko ntituzi yuko twiga barefije twakora amadosi ko twosubira iwacu burundu tukajya kurondera amadosi kandi twarahunze twebwe batubwiye ko kubera ata madosi dufise kuko hazobaho examen preliminaire kugira ngo tube abaoto tuzokore examen nk'abaoto natwe twaravya icyo twosaba ni uko badufasha kutuvugira ko natwe umwaka ntiwopfa ubusa twize twishimye ko tuzokora egizata nk'abandi ariko kugeza ubu tukaba tubwirwa yuko tuzoba aba autodidacte kandi atari byiza badufasha bakadushikira imbere natwe bakatubwira nk'abandi ni ikibazo cyantunguye ntibyanguye neza muri make kumva narumvise iyo nkuru nari nzi yuko ndi umunyeshuri nk'abandi nzakora ikibazo cya leta nk'abandi nkaba numva yuko ubunye nshaka kwangazwa ko byaje mu ibarabara by'ukuri byaba byiza batugiriye ingufu kugira ngo turabe yuko twakora ikibazo nk'abandi kuko ubu ngubu nko mu nkambi ntacyo nubane niko ndanda njye icyo nasaba ni uko abaduserukiye cyane cyane abo muri hasere yuko batugirira ingufu ko aya mashyirahamwe akukira hasere afashanya na hasere kugira ngo batugirire ingufu turabe yuko twakora ikibazo cya leta nk'abandi kuko ni ibintu biteye isoni no kumva yuko uwo umurefije yokangu- yo- yoba ari umunyeshuri akaca ajya mu ibarabara nibizi faustin azerukira impunzi z'abarundi mu rusenda avuga yuko imyanzuro yavuye mu nama yabaye mu mpera z'icyumweru turangije hagati y'amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi n'ahaseri ndetse n'abaserukira abanyeshuri bahagaritswe hari igisubizo cyiza gishobora kuzava muri iyi myanzuro ikibazo cy'abanyeshuri badebaretswe twa- twaragize amanama turakorana inama na suproverbe eh, ni kuvuga inspekteri waha wa edikasiyo n'ama- n'aya mashyirahamwe nyine za senere asr na A- na save turasubiramwo tura- turerekana ikibazo ingene cyagenze kuko bo babadebaritse kubera abana batagira amadosiye twaravuze neza by'ukuri k'umwana mu gihe wahunze igihugu udasubira mu kandi mu gihugu iwanyu ngo ugiye gutoraho ibintu uba- uba waribagiwe kubw'uko benshi baje batagira ama- amadosiye eh, ntago cyotuma abana babadebarika ngo baje gukora ikibazo cy'abaoto kandi kijya kibazo cy'abaodo- cy'abaotodidacte kijya gukora abantu baba basanzwe barananiwe na exeta mu mwaka ubuheze bobo ikintu twavuganye nuko umwanya n'umwanya tuzojibuka havu tuje kuvugana na ministre bajya abana bazokora ikibazo kama kawaida atangorane n'imwe ibi- ibibujije bamenyeshe ko abanyeshuri bahagaritswe harimo biga kuri insiti rusenda insiti rutanga insiti rurinda ndetse na insiti sebatwa ku bw'ijwi ry'amerika vedase ngabo mu rusenda Urakoze Vedaste Ngabo ikiganiro ni wanyu mu ntara mwe muri hagati mu ntara zitandukanye z'u Burundi arizo 18 tubatumira kuzamura twandikira ibibazo mwifuza ko tubagereraho haba mu vyerekeye amagara y'abantu uko mubayeho canke ibibazo usanga ngaho ku mitumba itandukanye vyaba mu madini canke mu buzima bwanyu bwa misi yose mukanya turamira mate hama duce dutandukira igice ca kabiri c'ikiganiro cacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu Uno musi rero mu vyo tugiye kubaganirira ko ni bimwe mu biraje ishinga abatari bake mu bi- mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi mu vyerekeye amadini igice caheze ku munsi wa kabiri twarababwiye ivyerekeye aba bana badasangiye amadini mu gice ca kabiri c'ikiganiro twabashikirije c'umubano wabubakanye badahuje ukwizera cuno musi tuza kubabwira ibijanye n'inyifato yo kubatawe nabo basangiye urugo bakaja gusengera kuwitwa Zebiya uyu nawe tukabibutsa ko yahoze ari muri Ecclesia Katolika mu nyuma aja gushinga isengero ryiwe muri commune ya Gahombo y'intara ya Kayanza muri kino gihe wo Zebiya n'abayoboke biwe bamwe bamwe bari mu gihugu ca Congo n'ubunyene ni Diane Ndonse aganira na bamwe mu barongo ya mashengero barimwo n'uwu- n'uwatwawe n'uwo bubakanye ku mvu zo kwemera amutwara abana dutega amatwi igice ca kabiri egome diane ninazwe murakoze gusubira kuduha mikoro hano i bujumbura ndabibutse ko mu kiganiro turi kumwe na adrien diridiri arongoye isengero gerison des ame hamwe na patiri sengiyumva pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya bujumbura hamwe kandi n'umushingantahe celestin hatungimana umwe mu batawe n'umukenyezi wiwe akaja mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo atwaye n'abana bavyaranye kubw'ukwizera kwiwe ko mu isengero ry'uwitwa zebiya yahoze arirongoye mu ntara ya kayanza twibutse rero abariko baratwumviriza ko mu gice ca mbere twavuze ku miryango itandukanye yaba iyo mu gisagara ca bujumbura co kimwe n'iyo hagati mu gihugu isa n'iyasambutse ku bw'iryo sengero ry'uwo zebiya twaravuze ku buzima bubi abagize iyo miryango babayemwo uyu munsi tubandanya igice cya kabiri tuvuga nimba abatawe n'abo bubakanye bakwiye kurongora abandi bagore cyangwa ko bakomeza kuba mu masezerano bagiraniye n'abo babataye twibutse abatwumviriza kandi ko muri ko mwumviriza ijwi rya amerika patiri nsengiyumva pierre atangura atubwira ryari abubakanye bashobora gutandukana ku bw'ingorane babayemwo hari igihe dushobora kwemera yuko umugabo n'umugore batandukana gatoyi batavanye nk'iyo umugabo akubita umugore iyo umuntu bagumanye uwo muha ashobora kugirira nabo uwundi no kumwica bigashobora gushika turavuga duti nibaye baratandukanye kugira tube turaherekeza uwo- turabaherekeza tube turabafasha kugira basubire bazosubirane mu nyuma ryari rero bishobora gushika ko ubugeni busamburwa niyo ubugeni bwabaye hari ibintu ekereziya itemera vyabayemo ntanga akarorero nk'abantu basangiye amaraso bahagira ubugeni ku rugero rutemewe muri ekereziya babibonye haheze nk'imyaka itanu babana baravuga ubu bugeni ntibwabaye ko ntibwafashe ntibwari buciye ku ma- mu mategeko nk'iyo umuntu yavanye n'uwo baraganye rukristo agaca agenda nk'ubu yahora aba ngaha agaca aja kuba nko mu kirundo aca aronka y'uwundi bubakana baca bagirirayo ubugeni mugabo ngaha i bujumbura bari barabugize muma bakabifata bakabitora ubwo bugeni bagize hariya mu kirundo ntibwafashe kuko ntibwari buciye mu byo twemera muri ekereziya nk'iyo umuntu bamufashe ku nguvu hagiye bafata umuntu ku nguvu cyangwa ababyeyi bagahatira umwana ku muntu ku nguvu baca bagira ubwo bugeni ku nguvu nubwo ntibufata muri ekereziya katolika Eh, Kandi mu- bandanije kandi ndabidondora.
muba Ni mwarabuhezagiye.
nk'ibintu- ni nk'ibintu cumi na bibiri uvuga ubugeni twabonye abantu bari mu misa bahezagirwa mugabo kugira uwo muhezagira ufate ibyatuma ufata ntibyari bihari Mbere nashobora kubaza- ntiwafashe rero Nabaza umuhezagira ikibazo patiri Mm.
mbabarire kuko ibyo avuze byankoze ko cyane sinzi ko baba bemera yuko ingo zishobora kubohwa iyo urugo rero ruboshwe ni ukuya ko umuntu ari mu nyororo akenera kuba libere urugo nuko rushobora kubohwa rukabohwa n'umuntu umwe ubundi akaba- akaba agasubisa rekonsekansi rero ariko ndibaza none ko ya- ama- akajya ku ngaruka zabo Eh, none ko n'amategeko y'igihugu kenshi hariho bashobora kuyahindura kuko babona ko hageze ko hahinduka amategeko y- ya ya egirize nabone muraraba neza ko atangozi boba kubera amategeko nagenda mu bazi hari izo numvise bavuga ngo ku mwaka w'ikigongwe kandi umenga baba barabonye yuko ingo zibohwa ibyo ni- ntabwo byoshobora gufasha kuko mubivuze uko oye hariho n'abafise imitima ihuha baca bagira ati iyo shengero rimboha genda hindura ngiye mu rindi nkubu cyane ngira kwa kwa pastor Didiri kugira byorohe rero muraraba neza ntimuze mu mbohe ngaho Oya, oye, natwe- kugira- kugira ngo ho bahane
Uratwebwe- twemera ibitari byo urakoze cyane pasiteri aca anyunganira Eh, twebwe ntituri imana oya Eh, twebwe ariko ntituri umengo, imana eh, imana niyo yavuze iti ntihagire umuntu azotandukanya Ico imana yifatanirije yezu niwe yabivuze si twebwe abantu hama ikindi naco rirya jambo ry'imana igihe ryandikwa ni mutima mweranda yoheje abaryanditse none munsi kugira turitegere dufashwa na mutima mweranda kuritegera na patiri kugira ategere neza rya jambo ry'imana saba mutima mweranda akamumurikira nuko rero bigenda uno munsi rero vy'ukuri hariho ingo zirushe hariho abashingantahe barushe hariho abakenyezi barushe hariho abana barushe kubera iki hariho abagira ubugeni batarategera igituma bagize ubugeni batarategera umugambi w'imana ku rugo niyo ngorane turi ko turabamo ahubwo dufashanye kugira abantu bose bategere icyo ari cyo urugo bategere n'umugambi w'imana ku rugo aravuze yuko hari umwaka w'ikigongwe watanzwe mbega ati muri uwo mwaka w'ikigongwe ingo zimeze nk'uko k'urwo rugo rwa celestin ntibirekuwe ko bashobora ku- kuvana hama kidegembya akarondera uwundi mukenyezi bubakana icyo kigongwe muri icyo kigongwe ntibirimo murakoze cyane Ico- sinzi uwagitanze ariko uwo mwaka amakuru- Eh?
ego Ni uwo- papa kabisa.
uwo mwaka w'ikigongwe ntuzo uhindura itegeko ry'imana ahubwo uwo mwaka w'ikigongwe waje udufasha kugira abantu twegera imana gusumba kuko twagiye kure yayo tuyigaruke ko cyane uwo mwaka rero warabaye abo bari muri izo ngorane nk'izo umushinga ntarimo barashoboye kwitura abasaseredoti barabaherekeza ababishoboye barabafasha kandi ikigongwe cy'imana ntigihera n'icy'imyaka yose kizokwama gihari ubuye agiye hanze mu bandi bakenyezi byo kwitwa kurenga ibigo kandi atabihari yego sinzi bihora azoba bigushikirana arenze ibigo kandi azoba acumuye ku isezerano yagiranye umva reka ndakivugiye ko murakoze ahubwo mu bisanzwe ko mubivuze burya hariho abarundi bavuga bati isosi y'igihuna iryoha iyo umuntu yayinyoye iyo umuntu akiri umuseribateri birashobora kuba yihangana gushaka agize mariage mugabo mu- kandi murabizi yuko iyo umuntu agi- abantu bagize ubugeni ni ukubutuzanya mwabivuze muti iyo bagize mariage umwe akagenda ni igihande kimwe kiba kigiye igihe kigiye cya gihengeri kigumaho rero umuntu nk'umuntu nawe umubiri ubw'umuba ukeneye bimwe barabumenyereye urashobora gutuma umuntu arenga ibigo atabishaka mu nyuma agafunga agira ati najya gusaba imbabazi mugabo byashitse kuko ni ni ibibazo bikomeye ibyo biri mu ngorane ziba zashitse rero ariko rero ikintu nagira nshike mbandanye mvuge ni uko ibyo abantu bavuga ngo turindire ngo bazoza o- nagira nababwiye ko batazogaruka bajya abantu n'uwuje n'uwuje ntabakira umuntu muzima kubera iki ubwa mbere ho bakigenda bakigenda iryo sezerano bari bararisambuye nuko mutabizi abantu babivugira hejuru isezerano iryo pasi yashize igihe ko basezerana mu isengero umugabo n'umugore hajya basezerana bihajya bubaka bagiye bararicacuye ni kuvuga ata amabanga yabubatse mu kirangura ntibivugiwa hejuru mugabo yari yarabujije ahita yanshyize hagati y'utuzitizo muri bo hariho nk'umuntu umwe yagiye aturiye imatera babyaye ko abana ngo ngo ayikoreye kuri icumu kuko bubakanye batajanye abakozi yari yarababwira ati uwo mutari kumwe iwanje si uwisezerano gerageza mwiwe abana kugira ngo sinzi ko yaba yacishirijemo
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mbega mu gihe eh, gapasitori bamara nk'imyaka umukenyezi wiwe akamara nk'imyaka itanu cumi cumi n'ingahe none iyo guma arindiriye acubake kuri iryo sezerano rya kera kandi n'imigambi yararanguye ngira nta wundi yorondera oya bakabifatika nari navuze yuko ikintu gisambura kuko twe tubibona muri bibiliya ari urupfu umugore we ntarapfa arahari icya kabiri ni kurongorwa n'undi mugabo sinzi yuko umugore we yaba yarongowe n'undi mugabo ukabuze uti yaranseze yarambwiye ko aho tuzu- tugihuriye yifitiye uwundi mugabo nibaza yuko bajyanywe n'ibyo bintu barimwo mugabo atari kurongorwa hariya muri kongo agira uwundi mugabo icya gatatu navuze nti ni mu gihe umwe twari twavuganye bi- utizera avuye ku wizera akigihira ariko mu bindi bice ugiye kuraba mu ijambo ry'imana abikorinto igitabo cya mbere cy'abikorinto indwi icumi ahandi ni ukuvuga ngo iyo ari ikindi kintu kibaye hambavu y'ibyo twavuze ni ukwihangana ni ugusenga nturongora nturongorwa mwebwe rero imfashanyo mumuhaniye kugira ashobe Jewe kubandanya nari abaye nabivuze kuva kare nti ko bibaye gutyo ubwa mbere ni ukwegera imana kugira ngo imana imufashe kuko icyo kibazo kirakomeye uyu muntu hagati y'aho mwumve neza yuko iyo twizeye twizera kuba muri buno buzima tukabutwara neza kugira ngo uzobeho ubuzima bukurikira si kugerageza kwifasha muri ubu ngo nyarutse ndonke ibimfasha ni ukwitwara neza kugira ngo buno buzima ndobemo neza nzobe mu buzima bw'ibihe bidashira imana yateguriye abayizera kubw'ibyo rero navuga nti aha hantu haragoye nk'abaciriyemwo mu Aha.
gihe nyine mu- akiriko aritwara muri ubu buzima Eh.
eh, nibaza yuko kuguma ari umuntu atubatse kandi yarigeze kuba yubatse afise n'abana mu rugo celestin birabahesha icyubahiro mwumva gute hamwe muri gutyo oya selesite banze ureke tumubwire ibyo umubwira n'ibyo ashaka kumva nyine avuga ati jya ahubwo numva hari hageze ariko ntihageze kuko twe twe tuvuga icyo ijambo ry'imana rivuga si ibyiyumviro byacu oya ni icyo ijambo ry'imana rivuga kandi nibaze yuko iki ikijyanye n'ingo ari ikintu imana yavuze ko cyane kuko niyo yarutanguje si umwana w'umuntu ku bw'ibyo rero navuze ni ikibazo kandi abantu bahura n'ibibazo bikomeye ubuhizi bw'umuntu ni uko abona ikibazo gikomeye akagisohokamo anesheje iki kibazo ni ikibazo gikomeye kuri we kubona umuntu waguta aguta wenyine na- n'abana agatwara ni ikibazo kibabaje mwewe navuze ngo niho hantu rero umuntu aba akwiye kwegera imana kugira ngo imutabare kuko none leta ntihezemo ingufu ntimwabibonye ariko urabona nta- ingene byagenze nda- reka ubw'ibyo nda- rero numva nda- ndangije sintevya numva nta bibiliya imwemerera je simvuze ibya kereziya kereziya baz- bokumvikana mugabo je mvuga ngo bibiliya uko ndayisoma aho ngeza ntiyemera umuntu ari muri ivyo bihe ko azanu ko arongorwa cye ko arongora bimusaba kwegera imana gusenga kugeza aho abona inyishu y'imana muri ubwo bana kuko ejo arashobora kuzana undi mugore umva ejo ashobora kuzana undi mugore hacindwa izi wundi akagaruka ati ndagusabye umbabarire nazo ushagiye abagore babiri
sinzi ko nabacishura ndacishura ndacishura Karagaciyemwo ako mugabo.
ndacishura nk'inzo- nk'inzoga irageza kubajera mubare ndacishije ikibazo mu bisanzwe hari hako ntari navuze kandi ko muvuze binyishi- nkaburira byinshi wumva umupfasoni wanje twari tumaranye imyaka icumi n'itanu twubatse atangwara n'imwe turaterana na gatoya atahora arwarundi mugabo arazi ubupfu je nari mfise arazi ingwara nafize amazi y'injana mu- mu- kwa muganga nkaja mu bitaro navuze diyabete na na hypertension uwo muntu arazi ko ngiye mu bitaro yategeza kungwaza rero anjuru aratayaragiye njye nje mvuga nti avuze ati njye ndigiye bashaka kuguye wahauja mu bitaro hariho byashikiye baca bararongora abandi bagore bacikiza rero ico je nagira nsabe mwamwiye muti nsaba abantu ibyo bamfasha reka nsabe aba turi kumwe basi bari hafi mu ntebe ico gisabisho n'ukuri igisabisho kivuga iki kivuga yuko abo bantu bogaruka bakaza mu maguru masha nki- nkiriho nkiriho ko ngira je ni- nguma nibaza niwe yabajije ati nz- hararoka ukasanga yapfuye bwa ico nababwira nuko inkuru yigeze guca mu maradiyo mu ma 2012 2011 mu gihugu ca Sudani hari sekite yavutse nk'uko nyene hanyuma baragenda uko nyene abantu bahungira mu nzu bagira ngo bariko barasenga ngo bigirize imana basubiye kuja kubegera baciye biha akariro muri iyo nzu iyo nkuru nibaza ko yavuzwe n'abana n'abatama bariyo bose ba- biha akariro barapfa donc suicide collectif irashobora kuba nabo yobabako reka naho itobibaye ukwiturira bakajaho uwoye bokumva kumva nk'aka kamba tu turavuga kabashikiri baca baja nk'ahandi mu rindi shamba niyo ni suicide collectif rero urumva jewe nta espoir mfise ko bazoza aravuze ko yam- hari ukuntu yamusezeye mu gihe yamusezeye n'aba atari kundi mugabo nyene mwe mubandanye muvuga muti nabandanye asenga amuribuka wa mugore yari yabiriwe n'abagabo indwi hama bakabaza bati ku munsi wa nyuma azoba uwande ko bamwabiye bose mu ijuru azoba uwande yezu yarababwiye ati mu ijuru ntibazoba barongora ntibazoba barongogwa ibi byo kurongora ngo uronke uwo muzuzanya murerere hamwe abana nibyo ngaha ku isi turangije bizoba birangiye mu ijuru hazoba ubundi buzima tuvuye kuri iyi si uno munsi rero tubwira abantu umwe wese arabe iryo juru imana yaduteguriye hariho abarirondera mu kwihebera imana hariho abarirondera mu kuba abasoda hariho abarirondera mu kuba abavura abantu hariho abarirondera no mu kubaka urugo mu gihe rero umuntu yubatse urugo ntibibe kujya yabishaka si ukuvuga ko acahe bakurondera rya juru ryiwe abandanya arirondera ko n'umuhamagaro wiwe nicyo rero numuhanura uyu muvukanyi arabe ko hariho ubundi buzima buzobandanya inyuma y'ubu bwagize nuvuga ntibwagize esheke Arabe mugabo hariho iby'ijuru ubundi cane.
buzima buzobandanya inyuma y'ubu hama ikintu ndamusaba rero muri uru rugendo agiye kugira Na morale ndabumva ko ndayironse kabisa Mor- morale parti reka insista kuri morale karayima mugabo il faut se confronter ça avec la réalité de Mhm, la kiru- mu vie.
kirundi ngo ngo iki ni ukuvuga ko aramwigisha ijambo ry'imana rihanitse rwose yuko nokwizera bikomeye ko nzoja uburyo bwa data ndondera ikibanza cy'uburyo bwa data mugabo ku isi naho ku isi ndakeneye kubaho kandi nkabaho neza iyo nifuza iryo joro rirashoboye gushikira kubera abantu ku isi bantu mu kije ni ukuri iyo morale muyimpe mugabo no ku isi ndakeneye Ego kubaho arakoze ni by'ukuri ko murabizi ibyo gukurikira imana ni hitamo hanyuma iyo wabihisemo ibigusubiza inyuma ntibibura bishobora kuba ingorane ugize mu bana ashobora kuba ingorane ugize mu rugo ashobora kuba ingorane ugize mu buzima ibintu byinshi numva rero icyo twavuga tukiri kuri iri jambo ryo gutumbera imana ni ukwihangana ugakomeza uhanze amaso umwami wawe yagupfiriye kuko ibyo ijambo ry'imana rivuga nta nzira zo kwiyorohereza zihari ngo nu- ngo ko numva mu mubiri wanjye meze ukureka ngira uku ntibikunda ibyo mugabo icyo navuze genzi kandi maze kubona ni uko abantu iyo bagiye muri ibyo bintu hagera igihe bakaruha kuko barabura iyo bajya n'iyo bava bigiye barababwira baga- bak- bagasanga ubuzima buzanye ibindi Kati, none bimwe yatubwira ngo bimeze gutya ko atari ko bimeze igisabisho bavuze nawe gihagaze gihagaze yuko imana ibatwikura kuri icyo kintu bitwikiriye kaja daromondo realite bagasubira kuraba ibintu neza kiretse abo baca biyahura cyangwa bagira ibindi amaherezo ba- barabihinyura bakabivamo turangize kino kiganiro twibutsa abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya amerika aho twariko tuvuga ku bijanye n'umubano wo mu ngo kububakanye badasangiye ukwizera reka rero dushimire bano batumire patiri nsengiyumva pierre eh, muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabakengurukiye murakoze cyane pastori diridiri adrien eh, murongoye ishengero garison des âmes turabakengurukiye yego murakoze diane kubona mwasubiye kuntumira dukengurukire kandi n'umushinga ntaye hatungimana celestin murakoze namwe
Eka arakoze na mugenzi wacu Diane Ndonsi ariko arameshereza ico kiganiro muri studio zacu i Bujumbura ni ngaha rero duce tunasozera iwanyu mu ntara y'uno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na Ingenieur bashikanya amajwi ngaha iwanyu tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mu kiganiro iwanyu mu ntara tuzaba duhafitiye amakuru atari make avugwa mu ntara iwanyu zitandukanye 10 arizo 18 mu Burundi mugire umusi mwiza